kuri radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'u rwanda yatangaje ko idashobora kwemera uruhare ivugwaho mu iraswa ry'ibisasu byaguye ku nkambi y'abava mu byabo n'intambara muri repubulika ya demokarasi ya Kongo mu Burundi ishyaka ipona riratangaza ko rigiye gushyira ingufu mu bikorwa byo kwiyegereza urubyiruko n'abakenyezi niyo tugiye gushyiramo ingufu tubigishe akarangamutima tubigishe iby'umugambwe wakoze wamariye igihugu kandi watumye uteza imbere igihugu Gilbert niyo nkuru watorewe kuyobora ipona mu ntara ya burungati ingabo za Isirayeli zigaruriye irembo rya rafa mu ntara ya gaza aho imfashanyo zinjirira ziturutse mu misiri ibiganiro bigamije guhagarika intambara birakomereza i kayiro uyu munsi kaje mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kumwe na Fidel Niyongabo duhereye ku yerekeye akarere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi aho Israel yarekuriye ibikorwa bya gisirikare by'inteko zayo mu ntara ya Gaza hari amasaha make nyuma yo kumugwi Hamas wemeye amasezerano yo guhagarika ingwano yashikirijwe n'ibihugu vya Misiri na Qatar inteko za Israel muri iki gihe ziriko zikora ibitero mu karere ka Rafa nguko vyatangajwe ejo ku musi wa mbere n'abategetsi b'ico gihugu iyo ngingo yafashwe amasaha make nyuma yo kumugwi Hamas wemeye amasezerano yo guhagarika ingwano yashikirijwe n'ibihugu vya Misiri na Qatar ayo masezerano yaragenewe guhagarika ingwano imaze amezi indwi mu ntara ya Gaza umugwi Hamas wari wemeye ayo masezerano inyuma y'uko Israel isavye abasivile baba mu karere ka Rafa kuhava imbere y'uko inteko zigwanira ku butaka zayo zitangura ibitero muri ako karere ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu vyatangaje ko amasezerano yashikirijwe na Misiri na Qatar ari kure y'ibintu bikomeye igihugu ciwe gisaba yamara ibiro vy'umushikiranganji wa mbere Netanyahu vyatangaje ko bizorungika abajejwe ibiganiro kubandanya ibiganiro kuvyerekeye amasezerano yo guhagarika ingwano mu gitondo cyo ku munsi wa mbere igisirikare ca Israel catangaje ko categetse hafi y'abantu ibihumbi ijana kuva mu karere ka Rafa n'ikimenyetso ko ibitero vy'inteko zigwanira ku butaka vyari bimaze igihe birindiriwe bigiye gutangura Israel yatangaje ko Rafa ariko karere ka nyuma abagwanyi b'umugwi Hamas bacumbitsemwo leta zunze za Amerika yatangaje ko idashigikiye ibitero by'inteko zigwanira ku butaka za Israel mu gisagara ca Rafa kiretse Israel ishikirije umugambi wizigiwe ugenewe gukingira abasivile bo muri ico gisagara naho muri Kenya leta yaho iriko iraha imfashanyo z'ibifungurwa abantu bakuwe mu vyabo n'imyuzure yatewe n'imvura y'isegenya yaguye muri ico gihugu nta gahengwe karaboneka ku myuzure mu gihugu ca Kenya mu gihe imvura ibandanya kugwa muri ico gihugu igitigiri cy'abahitanywe n'imyuzure yatewe n'imvura y'isegenya yaguye muri ico gihugu mu minsi ya vuba kigeze muri iki gihe ku bantu barenga amajana abiri abategetsi ba Kenya batangaje ko muri iki gihe irengero ry'abantu ijana na mirongo itandatu na bane ritazwi mu gihe ingo ibihumbi mirongo ine na bibiri n'amajana atanu na mirongo ibiri na zitandatu zavuye mu vyabo vyagize ingaruka ku bantu barenga ibihumbi amajana abiri na cumi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwavuze ko bwatanguye guha amahema abantu baba mu bice bitandukanye vy'igihugu kugira yakire abakuwe mu vyabo n'imyuzure muri afurika y'epfo abakozi barenga mirongo ine barafatiwe mu bisigarira vy'inyubakwa y'igorofa ariko irubakwa iyo gorofa yasenyutse ejo ku munsi wa mbere mu gisagara ca george kiri ku nkengera y'ibahari abandi bakozi mirongo ine barakomeretse abakozi bakomeretse bajanywe mu bitaro yamara nta birengaho abategetsi batangaje buno nyene ku vyerekeye abo bakozi bakomeretse ibinyamakuru muri Afrika y'Epfo vyamenyesheje ko abakozi batari munsi ya batanu bakomeretse bikomeye cyane iyo nyubakwa y'igorofa yasenyutse gato inyuma isaha umunani zo kumutaga mu masaha yo mu gisagara ca George kiri hafi y'ibirometero amajana ane mu buseruko bw'igisagara ca Cape Town mu manuko bwa Afrika y'Epfo ku nkengera z'ibahari y'Abahindi abategetsi bavuga ko abakozi bagera kuri mirongo ine n'umunani bagifatiwe mu sigarira by'iyo nyubakwa yasenyutse bifatiye ku gitigiri c'abakozi bari aho yari kirubakwa naho muri Mozambique umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu Frelimo wagenye umuyobozi wawo mushasha imbere y'amatora azoba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka uwagenywe ni daniel chapo umunyapolitiki atarazwi cyane mu gihugu perezida wa mozambique philippe nyusi yatangaje iyo nkuru ku munsi w'imana urangiye yariyamirije urukurukuru rwavuga ko ashaka gusubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu naho ibwirizwa shingiro ry'igihugu ritegekanya ibiringo bibiri gusa by'imyaka itanu by'umukuru w'igihugu ni ukuvuga ko igenwa rya daniel chapo mu mabanga y'umuyobozi mukuru w'umugambwe frelimo bizomuha uburenganzira bwo guserukira umugambwe wiwe mu matora ategekanijwe kuba mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka igenwa rya chapo ryaje giturumbuka nta mabanga yashinzwe muri leta kandi izina ryiwe ntiryari ku rutonde rw'abazoshobora guserukira umugambwe frelimo mu matora yo mu kwezi kw'icumi k'uyu mwaka daniel chapo afise imyaka mirongo ine n'indwi yize ivyerekeye amategeko muri kaminuza kandi yarigeze kuba umumenyeshamakuru kw'iradiyo yaragenywe kandi mu mabanga ya buramatari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu naho mu bufaransa perezida waho emmanuel macron n'umukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya Ursula von der Leyen basavye perezida w'Ubushinwa Xi Jinping gufata ingingo zizotuma haba imigenderanire myiza mu by'ubudandaji hagati y'igihugu ciwe n'umugabane w'Uburaya. Hariye abo bategetsi batatu bahurira i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa ejo ku munsi wa mbere. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasavye kandi perezida w'Ubushinwa Xi Jinping gukoresha inguvu n'igihagararo afise ku Burusiya kugira asabe ico gihugu guhagarika ingwano muri Ukraine. ruhande rwiwe President Xi Jinping yatangaje ko Ubufaransa n'Ubushinwa vyotegezwa kuja hamwe mu ntumbero yo gutuma hataba imishamirano mishasha hagati y'uturere dukomeye cyane two kw'isi ku bibazo bitandukanye harimwo ivyerekeye ubudandaji.
urakoze fidel niyo ngabo mukomeje kumva radiyo y'ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi yacu tuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo tuve wa akadomo kwama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni voa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'u rwanda yatangaje ko idashobora kwemera uruhare ivugwaho mu iraswa ry'ibisasu byaguye ku nkambi y'abavanywe mu byabo n'intambara muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri wa mbere leta y'u rwanda ivuga ko kuba minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yarahishe igereka ku rwanda abantu baguye mu nkambi y'abavanywe mu byabo n'intambara ari ibintu bidasobanutse bisobanutse amerika yari yavuze ko ibisasu byahitanye abantu bagera kuri cumi na batandatu byarasiwe ku birindiro bifitwe n'ingabo z'u rwanda n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM mirongo gwenda n'ugwenda n'ibice birindwi Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice umunani Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM mirongo gwenda na kane n'ibice bine Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tukivuga ku rwanda urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge i kigali rwanze ikirego cy'umuryango wa asinapol rwigara wasabaga guhagarika no gutesha agaciro icyamunara y'umutungo wabo kigali eric bagira ubusha iyo cyamunara yabaye ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ikomeje kuba intandaro y'impaka hagati y'umuryango wa nyakwigendera sinapol rwigara na banki y'ubucuruzi ya equity bank yakoreshejwe n'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana ku mutungo uherereye mu Kiyovu cy'abakire mu karere ka Nyarugenge abunganira bo kwa Rwigara ari bo umunyamategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Pierre Ruberwa nibo bari batanze ikirego bavuga ko umuhesha w'inkiko yayikoresheje mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko na nyirubwite Adeline Mukangemanyi Rwigara atarari mu gihugu abo banyamategeko bakavuga ko banki y'ubucuruzi ya Equity Bank yasabaga kugurisha umutungo wo kwa Rwigara nta masezerano y'umwenda yagiranye n'uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited PTC mu mpine ni mu gihe umuhesha w'inkiko Habimana uhagarariwe n'umunyamategeko Henri Pierre Munyangabe yatanze inzitizi yo kutakira iki kirego urukiko rushingiye ku mategeko arebana no guhagarikisha ndetse no gutesha agaciro icya munara rwasobanuye ko umuntu wese ubifitemo inyungu ashobora gusaba kuyihagarikisha igihe iri gukorwa mu buryo bunyuranije n'amategeko rwavuze ko umucamanza aca urubanza ku kirego yaregewe urukiko rwasobanuye ko nta muburanyi ushobora guhindura ikiburanwa ababuranyi bombi batabyemeranijweho rwavuze ko ikirego cyatanzwe na mukangemanyi rwigara gisaba guhagarikisha cya munara umucamanza yavuze ko atari guhindura ngo asabe gutesha agaciro cya munara itari yakabayeho ashingiye kuri izo ngingo z'amategeko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge umutungo kwa rwigara uherereyemo yavuze ko nta nyungu mukangemanyi rwigara agifite yo guhagarikisha cya munara kuko yarangije kuba yavuze ko inzitizi y'umuhesha w'inkiko Vedaste Habimana ifite ishingiro kandi ko ikirego cyo kwa Rwigara kitakiriwe ngo gisuzumwe mu ngingo zacyo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yibukije ko Mukangemanyi Adeline Rwigara ashobora gutanga ikindi kirego gisaba gutesha agaciro cya munara ni cya munara yakozwe ku nyubako ya kwa Rwigara yagurishijwe amafaranga abarirwa muri miliyari imwe na miliyoni zisaga ijana na cumi n'esheshatu z'amanyarwanda hishyurwaga umwenda wa miliyoni zibarirwa muri magana atatu mirongo ine n'icyenda z'amafaranga icyahoze ari banki y'ubucuruzi yakoje banki ivuga ko abo kwa Rwigara bayibereyemo ni mu rubanza batsinzwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi uwo mwenda ukomoka ku nguzanyo rwigara ryatse mu bihumbi bibiri na cumi na kane atarapfa iyo banki yakoje banki nyakwigendera rwigara ni umwe mu banyemari bari bakomeye bayishinze kugeza ubu yamaze kugurwa na equity bank umunyamategeko Pierre Ruberwa umwe mu bunganira umuryango wo kwa Rwigara yemereye ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ko amaze kubyumvikanaho na mugenzi we Gatera Gashabana ndetse n'abagize umuryango wa Nyakwigendera Rwigara bagiye guhita batanga ikirego gisaba gutesha agaciro cya munara ubusanzwe iki kirego gitangwa mu gihe kitarenze iminsi cumi n'itanu uhereye ku munsi cya munara yabereyeho bisobanuye ko basigaranye iminsi itanu gusa kuko hashize iminsi icumi cyamunara ibaye abo kwa rwigara bakomeza kumvikana bahakana bagatsemba umwenda equity bank ivuga ko bayibereyemo bashinze ubutegetsi gukomeza kubagerekaho imyenda bugambiriye kubambura utwabo ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi ishyaka ripona riratangaza ko rigiye gushyira ingufu mu bikorwa byo kwiyegereza urubyiruko n'abakenyeji mu gihe hitegurwa amatora rusange iryo shyaka riravuga kandi ko rizayitabira yose n'ubwo amafaranga y'ingwate azamuwe cyane ku bashaka kwiyamamaza inkuru ijwi ry'amerika yabategure yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na Thierry Ndayishimiye ntibyubiranye gerere gubu iyepe oye ifite tujuru tujuru tujuru abo ni abadasigana b'umugambwe iprona kuri uyu wa gatandatu itariki zine mu ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe mu ntara ya burunga ni ikoraniro ryabaye mu gihe haheze umwaka abari barongoye uwo mugambwe bimukiye muri cndd ftd umushingamateka olivier nkurunziza arongoye umugambwe iprona yamenyesheje ko uwo mugambwe utameze nk'imene n'umwungere ntiwogira uwibaza rero ko kubera ari indongozi mu mugambwe akimukira mu wundi aca yimukana n'abadasiga Ghana yahora arongoye kandi kubona uwo mugambwe umaze imyaka mirongo itandatu n'ine utarapfa nk'imigambwe imwe imwe ni ikimenyetso ko atari umugambwe w'umuntu kanatsinda ufise imizi kure ku kibazo cyo kumenya ubuhinga iprona igiye gukoresha kugira ngo yegeranye abanywanyi bayo basanzaye indongozi zatowe muri iryo koraniro kaminuza abemeye ko bagiye kubegera babaganirize kugira ngo basubire mu mugambwe niyo nkuru Gilbert yatorewe kurongora iprona mu ntara nshasha ya burunga Kaburunga ati tuzokwitaho cyane ugwaruka ingufu rero nyinshi tugiye kuzishyira mu rwaruka baba abakenyezi baba aba- abahungu bakiri bato nibo tu- tugiye gushyiramo ingufu tubigishe akarangamutima tubigishe eh, iby'umugambwe wakoze wamariye igihugu kandi eh, watumye uteza imbere igihugu iprona irabona kandi ko hari ibibazo by'ubutunzi mu gihugu uwo mugambwe wohindura kugira ngo ubutunzi busubire butotahaye umushingamateka Olivier Nkurunziza arongoye iprona ati ni byiza ko leta iriho ubu ihimiriza abarundi kugwiza umwimbu cyane cyane uw'amavoka n'ikawa kugira ngo amafaranga mvamakungu yiyongere ariko muri iprona baribaza bati none mu kurindira umwimbu wa mbere uburundi buzokoresha amafaranga mvamakungu bukuye hehe kuri ubwo bukene bw'amafaranga mvamakungu nyene Olivier Nkurunziza asigura ko bwavuye ku itunganywa ribi mu by'ubutunzi muri iyi prona bati ibyo byatumye ibanki nkuru y'igihugu idashobora gukurikirana ukugena amafaranga mvamakungu akoreshwa icokorwa rero ni uko ibanki nkuru yofata ingingo zikomeye ku buryo amafaranga yinjira amenyekana urugero rwayo n'ukugena akora kandi bakagenzura ikoreshwa ryayo leta yogira imigambi iboneka yo kurwanya ibiturire n'ikoreshwa nabi ry'ubutunzi ikanagura imigenderanire n'ibihugu byafashe uburundi kera kugira ngo bisubire bizane imfashanyo hanyuma ayo mahera mvamakungu yiyongere aho olivier nkurunziza akavuga ibijanye n'agateka ka zina muntu leta yagirizwa guhungabanya uburundi kandi burakeneye abahinga karuhariwe batunganya imigambi yo kwemerwa n'amabanki mpuzamakungu uburyo bugatangwa hanyuma bugakoreshwa nk'uko bwatanzwe ntibusubire inyuma nk'uko muri iyi prona bamaze kubibona ikindi cofasha kugira ngo amafaranga mvamakungu agwire mu banki nkuru ni ukurwanya ababika amafaranga mu mazu cane cane abadandaza umukuru w'umugambi w'abadasigana ipronati ubwo bukene bw'amafaranga mvamakungu nibwo butuma ibisata bimwe bimwe bigoyagoya ni nka brarudi regidezo igitoro isukari n'ibindi kandi bidatorewe inyishu yambo n'akazoza ko mu bihumbi bibiri na mirongo ine uburundi kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu naho kikaba ari igihugu giteye imbere umushingamateka olivier nkurunziza arasaba inama rukokoma mu bijanye n'ubutunzi turafite abahinga bakoze muri iki gihugu n'aho baba baragiye mu zabukuru ni abantu bagifite ubwenge boterera itunganywa neza mu bihe nk'ibi ntihagire rero umuntu yoreka gukoresha abo bantu kuko abo bantu baba baterera kandi bafite ubuhinga bwo kwerekana ukuntu igihugu gishobora kuronka amafaranga ashobora kuba arafasha umukuru w'umugambwe ipronati erega ibyo bibazo bitavuye mu nzira n'amatora ntazoshoboka ku kibazo cyo kugena iprona izokora kugira ngo isubire yivyukiranye itsinde amatora umukuru w'uwo mugambwe asigura ko inguvu za mbere ari uko umugambwe arongoye utarapfa nk'iyindi mwimwe nubwo haheze imyaka mirongo ibiri utari ku butegetsi kandi utarigera usiba amatora ikindi gikomeye ni uko abadasigana bariko barasubiza hamwe iproni izozana imigambi iboneka yotuma ubutunzi bwiyongera abarundi bakava mu kangaratete barimwo muri iyi ntwara ya CNDD FDD abakozi ba leta bagashira imbere inyungu z'igihugu bakareka gushira imbere inyungu zabo mu bijanye n'ingwate zisabwe kugira ngo ubishaka yitoze muri iprona bati ni ubwa mbere hasabwe amahera menshi nkayo kandi no kugora abanyagihugu ariko muri iprona ayo mahera nayo bazobura Olivier Nkurunziza abona ko gusaba ingwate ingana uko ari inzira yo kuniga demokarasi mu Burundi urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirondera kinyarwanda abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'Amerika
buri munsi ku wa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guhiganga umugore ni ukwiteganyiriza
ishami rya loni ryita ku buzima ryatangaje ko abagore bagera ku bihumbi magana atandatu basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura mu mwaka wa bibiri na makumyabiri abagera ku bihumbi magana atatu na mirongo ine yarabishe abapfuye n'abo mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye zambia iri mu bihugu bifite ubwandu bwo hejuru cyane muri afurika abategetsi muri iki gihugu bavuga ko buri mwaka abagore barenga ibihumbi bitatu basuzumwa bagasanganwa iyi ndwara kandi ko abagera hafi ku bihumbi bibiri bapfa ariyo bazize ibindi kuri iyi nkuru temisokule mutijima Karen Nakawara ikirangirira n'icyamamare mu itangazamakuru yarokotse kanseri y'inkondo y'umura mu myaka ine ishize ariko benshi mu nshuti ze ntibagize amahirwe nk'ayo yo kwirokoka buri umuryango udaharanira inyungu witwa Tear Sisters Foundation Zambia ugamije kurwanya kanseri y'inkondo y'umura no kugarurira icyizere abigiraho ingaruka n'abayirokotse uyu muryango kandi ushishikariza abagore kujya kwisuzumisha hakiri kare umuyoboro wa Nakawara wo ku rubuga rwa Facebook aho umaze kugira abawumukurikiraho barenga ibihumbi ijana na mirongo itatu unyuzwaho ibiganiro ibiganiro kuri kanseri akanawukoreraho ibijyanye n'ubufasha n'ubuvuzi nakawara usanzwe ari na ambasaderi wa oms ntaterwa isoni no kuvugira mu itangazamakuru ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina kuko ashishikajwe no kwigisha abaturage mu gihugu kigitsimbaraye ku mico ya kera kuri bene izo ngingo
tubasha gutobora tukavuga kuri kanseri y'inkondo y'umura twifashishije abantu nkanjye n'abandi bayirokotse umuryango tiri sisitazi ufite ayo ni amahirwe kuri twe yo kwereka abantu ko nubwo kanseri ari indwara yica ariko inavurwa igakira nk'uko bitangazwa n'ishami rya loni ryita ku buzima oms kanseri y'inkondo y'umura ifata ku nkondo y'umura w'umugore hafi ya bose abarwara kanseri y'inkondo y'umura biboneka ko uburwayi buba buturutse ku kwandura udukoko twitwa human papilloma virusi cyangwa se hpv mu mpine virusi zizwi cyane ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina iyo isuzumwe ikagaragara hakiri kare kanseri y'inkondo y'umura ni bumwe mu bwoko bwa kanseri buvurwa neza bugakira burundu rebeka siyambwa ati warokotse iyi kanseri avuga ko yagize ubwoba bwinshi ubwo yasuzumwaga agasanganwa iyi ndwara mu myaka itanu ishize yashatse ubufasha binyuze mu muryango tiri sisters
mu muryango iyo umuntu asuzumwe agasanganwa kanseri biba bivuze ko uwo muntu agiye gupfa rero natekerezaga cyane ku bana banjye nsize ari imfubyi ntibyari binyoroheye na busa nta kiguzi na gito cyishyuwe ku buvuzi nahawe navuriwe ubuntu byaranshimishije cyane kuko nta mafaranga yo kwishyura nari mfite
muganga catherine mwaba ni umukuru w'ishami ry'ubuvuzi bwa kanseri bwifashisha ikoranabuhanga ry'imirasire ya x ku bitaro bivura indwara za kanseri aherutse kubwira ijwi rya amerika ko muri rusange umubare w'abarwayi bashya bakira buri munsi uri hagati y'ibihumbi bibiri na magana arindwi n'ibihumbi bitatu ku bwoko bunyuranye bwa kanseri muri zambia hari ibitaro bimwe rukumbi by'indwara za kanseri ku baturage bagera kuri miliyoni makumyabiri minisitiri w'ubuzima wa zambia silivia masebo aherutse gutangaza ko bari muri gahunda zo kubaka ibindi bitaro bibiri bivura indwara za kanseri mu bice binyuranye by'igihugu muganga cuma njovu umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'uburezi mu ishyirahamwe ry'abaganga bo muri zambia ashimangira ko hakwiye kongerwa ingufu muri gahunda z'ikingira cyane cyane mu bice by'icyaro ahari ubwandu bwinshi bw'indwara ya kanseri y'inkondo y'umura
dukwiye kwibanda ku gukumira iki rero nicyo gikwiye kwitswaho tugomba kumenya ko gukumira biza ku nzego zinyuranye hari urwego rwa mbere ariko kuri ubu tugomba kwibanda ku gukumira ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri aho twibanda cyane ku ikingira iyi gahunda ikaba yaramaze gutangira abategetsi ba zambia babifashijwemo n'ishami rya loni ryita ku buzima oms batangije gahunda yo ku rwego rw'igihugu ishingiye ku nkingi eshatu za loni z'urugamba rwo kurandura kanseri y'inkondo y'umura ku isi gahunda ya loni iribanda ku gutanga urukingo rurwanya agakoko ka human papillomavirus cyangwa se hpv kuri mirongo cyenda ku ijana by'abana b'abakobwa b'abanyazambiya gusuzuma nibura mirongo irindwi ku ijana by'abagore ndetse no kubaka ubushobozi ku buryo nibura mirongo cyenda ku ijana by'abagore basuzumwe bagasanganwa kanseri y'inkondo y'umura babona ubuvuzi urakoze temistokle mutijima mu rwego rw'inkuru zihariye zisobanura ibireba amatora muri leta zunze ubumwe za amerika uyu munsi turarebera hamwe ukuntu nta shyaka rya gatatu rirabasha gutoresha umukuru w'igihugu toma kamirindi kuva leta zunze ubumwe za amerika ibayeho yategetswe n'abaperezida bakomoka mu mashyaka abiri yonyine gusa ishyaka ry'abarepubulikani n'ishyaka ry'abademokarata ku baperezida mirongo ine na batandatu kugeza ubu cumi n'icyenda bakomoka mu ishyaka ry'abarepubulikani naho cumi na batandatu bavuye mu ry'abademokarata abandi bari abo bita independent ni ukuvuga ko batigeze baba mu mashyaka cyangwa bategetse igihugu amashyaka ataravuka mu matora y'uyu mwaka kandida w'abademokarate ashobora kuba perezida joe biden uri ku butegetsi kuva ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe akaba ashaka manda ya kabiri naho uw'abarepubulikani ashobora kuba donald trump wahoze ari umukuru w'igihugu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nawe rero arashaka manda ya kabiri leta zunze ubumwe za amerika ifite amashyaka magana ane na makumyabiri yemewe mu mategeko usibye umukuru w'igihugu nta na rimwe muri yo rirabasha gutoresha umuyoboke waryo mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu congress keretse ariya abiri y'ibigugu yonyine gusa uyu mwaka abaturage bari bategereje kubona indi nzira bityo abanyapolitiki bagerageje gushaka no gushyigikira icyo bita tiketi imwe igizwe n'abakandida babiri perezida na visi perezida umwe avuye mu ishyaka ry'abarepubulikani undi avuye mu ry'abademokarata biyise no labels bishatse nko kuvuga abatagira aho baherereye ben chavis ni umukuru wabo ku rwego rw'igihugu Right now, a growing number of Americans, perhaps a majority, feel shut out of the political process.
ati aho tugeze aha umubare w'abanyamerika bumva ko bahejwe mu bya politiki uragenda wiyongera ahubwo ubu bashobora kuba ari nabo bafite ubwiganze mu baturage bumva barashigajwe inyuma n'amashyaka birakomeye gusa rero aba biyise no labels bananiwe kubona abakwemera kubabera abakandida umwe babisabye ni jo manchin senateri wo ku rwego rw'igihugu wo mu ishyaka ry'abademokarate undi ni umurepubulikani larry hogan wahoze ari guverineri wa leta ya maryland iri mu burasirazuba bw'igihugu yabavuyemo ahitamo kwiyamamariza umwanya wa senateri muri kongeresi babisabye kandi umutegarugori ni kihare nawe w'umurepubulikani murabyibuka ko yabanje gupiganwa na donald trump mu matora y'amajonjora y'imbere mu ishyaka ryabo biramunanira avamo nibwo ba no labels bamusabye kubabera kandida arabyanga bamaze kubona ko badashobora kubona abakandida bafashe icyemezo cyo kubihagarika nyamara bavuga ko bari bamaze gusarura amadolari yo gukoresha mu matora miliyoni mirongo itandatu y'impano z'abaturage babashyigikiye abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika batifuza perezida joe biden na donald trump muri maison blanche perezidansi ya repubulika basigaranye icyizere nacyo gicagase ariko ku witwa robert f kennedy jr akomoka mu muryango w'ibyamamare muri politiki wa ba kennedy yashatse kwiyamamaza nk'umudemokarate aza kubireka ahitamo kuba kandida perezida wigenga abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko ashobora gusarura amajwi mu bayoboke b'ishyaka ry'abademokarate n'abo mu ishyaka ry'abarepubulikani ariko ntibamuha amahirwe ahambaye yo gutsinda abandi bakandida bahari ni benshi ariko ntibazwi cyane bivuze ko nanone nk'uko byamye bimeze mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika umukuru w'igihugu n'intumwa za rubanda zo ku rwego rw'igihugu bazatorwa muri uyu mwaka bazava mu mashyaka abiri y'ibigugu yihariye uruhando rwa politiki ariyo ishyaka ry'abademokarate n'ishyaka ry'abarepubulikani urakoze toma kamirindi ni hano dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi impamba y'umwana itunga nyina umunsi mwiza mwari kumwe na veniste nshimyimana